Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo. Muddee sadii kuma lamaa fi kudha ja'a qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu an bafqaaduu morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti gargaarsa namoomaa naannoo amaaraatii fi naannoo oromiyaa ilaalchisee gabaasa mana maree bakka bu'ootaa mootummaa itiyoophiyaatiif dhiyaate ajjecha godina horroo guduruu aanaa amuruu keessatti namoota nagaa irratti raawwate haati warraa obbo Taayyee Danda'aa waa'ee abbaa warraa isaanii waan dubbatan akkasumas qophii torbanii diimokiraasii dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda. adda irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha amma garasitti darbina.
Atta mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. bulchiisa naannoo amaaraaf oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa jiru gargaarsa dhiyeessuuf danqaa ta'uusaa koomishinni yaaddoo balaa fi hooggansa hojii beeksisee jira koomishinarri koomishina kanaa ambaasaaddar shifarraa takilamaariyaam har'a mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti koree dhaabbataa kan dhimmootii alaaf nagaa duratti gabaasa nuusa waggaa dhiyeessan irratti rakkoon nageenyaa hojiif danqaa ta'uu ibsan lammiiwwan gargaarsa tattamaa barbaadan miliyoona saddeet caalaniif. midhaanni dhiyaachuu danda'u jiraachuusaa dubbatanii garuu bulchiinsa naannoo amaaraa fi oromiyaa bakka tokko tokkotti sababaa rakkoo nageenyaa jiruun kan ka'e bakka deeggarsi barbaachisu maratti guutummaatti dhaqqabuun hin danda'amne jedhan sababaa caamaa fi lolaa bishaaniin eeggattuu gargaarsa tattamaa akka ta'an lammiileen miliyoona shaniif tuqaa sadii dabalatee waliigalaan namoonni miliyoona saddeetiif tuqaa tokko gargaarsa tattamaa. kan isaan barbaachisu ta'uu ambaasaaddar shifarraa ibsaniiru isaan kana keessaa kanneen harka caalaa ta'aniif mootummaan gargaarsa dhaqqabsiisaa akka jirus ibsan ammaan dura gargaarsi kennamu hannaaf saaxilamee akkasumas kaayyoon barbaachisneef ooleera jechuudhaan arjoomtonni addunyaa gargaaruu dhaabuun isaanii qormaata ture kan jedhan koomishinarichi waliigaltee mootummaa waliin ragaameen. hojiin gargaarsa dhiyeessuu ka jalqabamu ta'us isa kanaan dura dhiyaataa turerraa harka digdama akka hin caalle ibsuu isaanii kennedy abaata finfinneerraa gabaasee jira.
sudaan keessatti beelli hamaan muudachuu mala kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa dhimmichi yaaddessaa ta'uusaa beeksisee jira sababa wal waraansaatiin gatiin nyaataa ol ka'aa deemuu isaatii fi oomishni midhaanii kan duraan argamaa ture irraa gadi bu'uu isaa akkasumas lakkoofsi namoota nyaata ga'aa dhabanii baay'achuu isaa akka isa yaaddesseedha kan wfp'n ibsee ittaanii dhiyaata gabaasni bal'inaan.
yeroo midhaanni sassaabamaa jiru kanatti lakkoofsi namoota beela'anii sadarkaa olaanaa ga'uusaa kan ibse sagantaan nyaata addunyaa kun ammaan dura kan hin baratamne ta'uu fi silaa ji'oota kana keessa dhiyeessiin nyaataa akka waliigalaatti sadarkaa olaanaarra jiraachuu qaba turee jedheera gargaarsi nyaataa guddaan hin argamu taanaan naannolee walitti bu'iinsaan baay'ee miidhaman keessatti baatii caamsaa dhufuutti beela balaa guddaa dhaqqabsiisutu. mudachuu akka danda'u dhaabbati kun akeekkachiiseera balaa beelaa dhufaa jiru kana hambisuuf qaamoleen wal waraansa keessaa harka qaban hunduu dhukaasa dhaabuudhaan gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu gochuun kunis daangeffama tokko malee gargaarsa akka argatan hatattamaan waamicha goonaa jechuudhaan sudaanitti daayireektaraaf bakka bu'aan sagantaa nyaata addunyaa eediroo ibsa baasaniin hubachiisaniiru jireenyi namaa isa kanarratti hundaa'a jedhanii ta'us namoonni naannoo sochii waraanaa jiru keessatti qabaman baay'eedha yoo ni danda'ama ta'e garuu yeroo tokko tokko qofa dhaqqabuu dandeenya jedhaniiru.
filannoo pirezidaantummaa koongoo irratti kaadhimaa ta'uudhaan namoottan dorgomaa jiran keessaa tokko kan ta'an moosiis kaatumbii duula filannichaa taasisuu gamtokkeedhaan dhaabuudhaaf akka dirqaman ibsanii jiru kaatumbiin roobii har'aa murtoo isaanii kan ibsan magaala biyyatti. Monaandaa jedhamu keessatti bakka isaanii duulana filannoo taasisaa jiran keessatti hokkora uumameen walqabatee erga namoonni hedduun madaa'anii booda walitti bu'iinsa magaalicha keessatti raawwatame ilaalchisee hanga'oonni bulchiinsa naannoo. waardiyyoonni kataambii tuyyuu dhukaasa of eeggannoo erga dhukaasanii booda namoonni hokkora sana keessa seenanii jechuudhaan dubbatanii jiru. katumbiin gama isaaniitiin poolisoonni mootummaa rasaasa dhugaa namoota irratti dhukaasuu isaanii fuula tiwutarii yookaan isa x jedhamee beekamu irratti dubbataniiru itti dabaluudhaanis hokkorri biraa akka hin hammaanne jechuudhaaf kaangaadhaa fi taashikaapaa magaala jedhamu keessatti duula isaanii addaan kutuu isaanii himaniiru bakkaawwan kun lammiin bakkaawwan kun lammanii bakka pirezidaantiin amma. koongoo bulchaa jiranu filiiksi taashikeedii deeggarsa jabaa qabanuudha jedhamee jira filannoo muddee 20 biyyattii keessatti taasifamu kanaaf namoonni miiliyoonii 44 ta'anii galmaa'uu isaanii maddi oduu rooyiters gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo waraanni israa'eel lola garee hamaasii wajjiniin taasisaa jiru keessatti loltoonni israa'eel. kudhan ta'anii gaazaa keessatti du'uu isaanii israa'el roobii har'aa beeksiftee jirti oduun kunis bal'inaan kunuuti.
guyyaa kaleessaa bakka 250 ol haleeluu kan ibse waraanni israa'el haleellaan qilleensarraan gaggeesseenis garee rookeeta israa'el irratti furguggisuuf qophaa'ee ture ittiin jedhe rukutuusaa dabalee ibseera. duula gaazaa keessatti loltoonni israa'el gaggeessaa turaniin reeffa namoota lamaa kanneen hamaasiin baatii onkololeessa keessa booji'amanii turan argachuusaas beeksise dubbii himaan raayyaa ittisa israa'el akka jedhanitti hamaas kutaalee gaazaa namoonni itti baay'atan kan lafa jalaa keessatti namoota booji'e qabatee jira. kunis tattaaffiin baraarsaa walxaxaa taasisee jira jedhee garuu israa'el booji'amtoota hunda bilisa baasuuf ergama qabdurraa duubatti akka hin deebifne dubbatan dhiibbaa duulli waraanaa kun namoota nagaa faalistiinootaa kanneen gaazaa keessa jiran irratti geessisu ilaalchisee akeekkachiisni haaraan yeroo kennamaa jirutti wal waraansi itti fufuunsaa ibsamee jira. wanti nama gaddisiisu garuu du'aa fi gidiraa akkasumas qe'ee ofiirraa godaansa namoota nagaa argaa jirra ka jedhan qondaalli waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa filippoo giraandi kunis kutaa sana keessatti sodaa uumeeraa jedhaniiru aabuniin kaatolika roomaa poop firaansis dhukaasa tattamaan akka dhaabatu gargaarsi namoomaa gara gaazaatti akka seenuu fi booji'amtoonni hamaasiin qabaman akka gadhiifaman gaafatan ameerikaan duula waraanaa israa'el gaazaa keessatti raawwate irraa kan ka'e hammi miidhaa namoota nagaa mudate irraa yaaddoo guddaa keessa akka galte mallattoon agarsiisu ka jiru ta'us pireezidaant joo baayiden kibxata kaleessaa benjaamin netanyaahuu ifatti ceephaaniiru.
jilli biyyoottanii gara dhibba lamaa olii ta'anuu kanneen walgayii haala qilleensaa kan tokkummaa mootummootaa isa dubaay keessatti taasifame irratti hirmaatanii boba'aa cilee dhukee zayitiitii fi boba'aatii fi gaazaa uumamaa akkuma waliigalaatti isa foosiil fiiwuli jedhamu irraa argamanu fayyadamuu irraa fagaachuudhaaf waliigalaniiru oduun kunis kunooti.
waliigalteen kun mariin torban lamaaf ega gaggeeffame booda ka dhufe yoo ta'u lafarratti ho'iinsa qilleensaa mudate irratti kan xiyyeeffatedha biyyoonni dhibba tokko ol ta'an boba'aa karaa akkasiin argaman gargaaramuu dhaabuudhaaf jabinaan dhorkamuu qabaa jechuudhaan dhiibbaa taasisan waliigalteen dhumaa kun kanaamannaa caasaa annisa yookaan enerjii keessatti boba'aa mala akkasiin argaman irraa fagaachuun. haala haqa qabeessaa fi sirna qabeessa ta'een waggoota kurnan murteessaa ta'an kana keessatti saffisuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafatee jira walga'ichi itti fayyadama boba'aa akkasii marsaa marsaan dhaabuu bira darbee bara 2050 dandeettii annisaa haaromsuuf dachaa sadiin guddisuu akkasumas qilleensa faalamaa kaarboon jedhamu qilleensarraa walitti qabuudhaan lafa jalatti kuusuu saffisaan akka gaggeeffamu gaafate. namoota barreeffama koop 28 keessatti bobba'an kanneen boba'aa faalama qilleensaa hammeessan marsaa marsaan dhaabuu ifatti mormaniif jaallatanis jibbanis boba'aan akkasii marsaa marsaan dhabamsiisuun waan hin oolle ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa antooniyoo guutarrees tiwiitara duraan irratti dubbatan yeroon ega darbee booda akka hin dhufne garuu haa abdannuu jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
hayyee yommuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu immoo naannoo oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu ganda joojii keessatti hidhattoonni faannoo haleellaa kaleessa raawwataniin namoota kudha sadii ajjeesaniiru jechuudhaan bulchaan ganda joojii obbo siisaay ambawaa dubbatanii jiru bulchiinsa aanaa kiiramuu gama isaaniitiin immoo hidhattoonni faannoo naannicha keessatti buufata waraanaa qabu erga jedhanii booda. haleellaa kaleessa joojoo irratti raawwatameera jedhaniif lubbuu namaa darbee garuu akka quba hin qabne dubbataniiru naakoor malkaa dabalata qaba.
naannoo oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu ganda joojitti bulchaa kan ta'an obbo siisaay abbawaa namootni oomisha sassaabuu fi hojii guyyaa hojjechuudhaaf gara naannoo amaaraa aanaa buree ganda caaboo deemaa turan kudha sadii kaleessa jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee lama bara kuma lamaaf kudha ja'a hidhattoota faannootiin ajjeesamaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirni awwaalcha namoota ajjeesamaniis raawwateeraa jedhu obbo Siisaay.
Walumaa gala nama kudha sadiidhaan du'e saddeet akka ganda joojaatti kan du'e ganda akka gamsaatti nama shani inni kaan oomisha facaafate sassaabannaa deemaa inni kaan immoo hojii guyyaa ooltummaa deemaa jira kana keessatti immoo filtaaleeyyiin amaaraa naannoo abbayya keessatti qabee lubbuu isaanii balleesseera jechuudha. Reeffaan sassaabee unuudha kan makiina sassaabee yaabsisee gara owwaalchaa fide unuudha jechuudha.
Kaleessa ganama barii sa'aatii kudha lamaaf walakkaa irratti konkolaataa kaasiyoonii jedhamee waamamuun midhaan sassaabuudhaaf ilma koo wajjin deemaan turee kan jedhan obbo Tafarraa Dayyaas ilmi koo Gazzaan jedhamu hidhattoota faannootiin ajjeesamee jedhu namoota haleellaa hidhattootni faannoo raawwataniin ajjeesaman jedhan kanneen biroos akkasuma maqaatiin eeranii jiru.
Sa'aatii kudha lamaa walakkaan achi geenye makiinaa kaassooniidha. Kaassooniidhaan dhuunfaadha. Warri kana godhannee yaa'u faannoodhuma dha. Makiinaan haadhaa fi jedheen bu'ee lafan dhaabadha. Isheenoo qindootee bulteetti achumatti itti jammartee musaan tokko mana bira jira mucaan soddaako tokko makiinicha kabbabde nu sarbisee naan bakka laga dhiifneetu giraaba tokko jala buune jala gangalannee mallayyaatti baanee itti yaabdee makiinaa dhaadhootee makiinaan gaafanni kufu namootuma makiinarra jira dargaggoodha. Dhangaa fe'isa deemu nama kudha sadii achumatti fitte. Maqaan mucaa koo Gazzaan Tafarraa jedhama. Inni tokko Warqaaleen Hossee jedhama. Inni tokko immoo Abbabee Tamasbiin jedhama. Inni tokko immoo Mollaa Addisuu jedhama. Inni tokko immoo Mararaa Dattaalee jedhama. Inni tokko immoo Caalaa Dajjaash jedhama. Inni tokko immoo Jaallataa Zalaalam jedhama.
Namoota yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaan arginee jechuudhaan bilbilaan sagalee ameerikaatti himan keessaa obbo Tamasgeen Jaallataa akka jedhaman namni dubbatan hidhattootni faannoo kunneen godina wallagabaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessaa dhufaniitu haleellaa kana raawwatanii jechuun akkasitti ibsu.
Isaan kan isaan dhufan godina wallagga bahaadhaan aanaa kiramuu jedhamti gandi ishee immoo haroo keessa kan jarri kun jiran faannoon kun kaabbii faannoo achirraati kan isaan malkaa Abbayyaa qabatanii dhufanii jira kan isaan kana godhanii deeman aanaan kiramuu beekaa dhaggeeffata jara kana yeroo baay'ee komentii laatamaa ture beekuma dhaggeeffata agamsarraallee horii kumaatamatti lakkaa'amu kan fuudhamaa ture jechuudha. Jarri kun faannoon kun kan isaan leenji'an ammallee leenjira kan isaan jiran bakka bishaan jedhamtu haroo addisaalem jedhamtu jaladha kan isaan jiran.
Godina wallagga bahaa aanaa kiiramuutti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo jireenyaa hirphaa gama isaaniitiin hidhattootni faannoo aanaa kiiramuu keessanii socho'uu jedhan haa ta'u malee hidhattootni kunneen haleellaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa kiiramuu ganda jooji keessatti kaleessa namootni hedduun ittiin ajjeesaman kana raawwachuuf raawwachuu dhabuu isaanii ilaalchisee waan mirkaneeffanne hin qabnuu jedhu obbo jireenyaan.
faannoon kun haampii waraanaa lafasaa itti qaban naannoo keenya keessatti fakkeenyaaf ganda baadii faggii fi buqiqqee lafa jedhamu haampii waraanaa godhatanii naannoo daangaa gammoojjii irratti akka kuufamanii jiran heeruu hawaasa irraan oofuun maqamnaa jechuudha. Waanti kan uffanni qabu sadarkaa faannootiin jarri kun akka ijaaramanii gurmaa'anii jiran ni beekamaa jaalala akka buufata waraanaa godhatanii achirraa kaanii adeemsa akka qaqqabsiisan irraa adda addaatti heeruus kennaa turre ammas achirraa akka jiran beekamaadha jechaadha. Lafa qabiyyuu dhufee hawwachuu danda'a.
Obbo Jireenyaan gurmuu hidhattootaa faannoo irratti mootummaan humnoota nageenya eegumsaa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda lakkoofsaan eeruu dhaabatanis kanneen harka isaanii kennatanii seenaa jiranis jiru jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti ajajoota hidhattoota faannoo irraa deebiin argame hanga ammaatti jiraachuu dhaabaatus haleellaa yeroo darbe onkoloolessa soddoma bara kuma lamaaf kudha ja'a naannoo amaaraa aanaa buree keessatti raawwatameen walqabatee namootni ajjeefamuu fi qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii hordofee haleellaa kana raawwachuudhaan kan himatame hidhattoota faannoo aanaa buree keessa socho'an akka geggeessan kan dubbatan shaalaqaa geetaawwan barree namni jedhaman gochichi kan siyaasaan qindaa'ee fi ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota faannoo mootummaan gurmeesse jechuudhaan haaluu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama dhimma kana irratti gama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
haati warraa obbo taayyee danda'aa aadde sintaayyoo alamaayyoo wixata halkan qaamoonni nageenyaa mana isaanii dhaqanii abbaa warraa isaanii too'annoo jala oolchuu isaaniitii fi yeroo ammaa finfinnee keessatti buufata poolisii federaalaatti hidhamanii akka jiranu sagalee ameerikaatti himanii jiru aadde sintaayyoon himanni obbo taayyee irratti akka hin banamne himanii nama haala isaanii isaanitti musi argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru poolisii. federaalaa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni galmoo daawiti ittaanee dhiyaata.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa BOF kan wixataa gumii humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala oolan obbo Taayyee Danda'aa haga roobii irraatti dhimma isaanii ilaalchise galmeen qorannoo banamuu fi banamuu dhabuu akka hin beekne dubbatanii jiru.
san hundaa homaa quma qabnu amma nyaata qofa geesse halaala argine argeen ansaniin achi dubbiin hin jiru maaltu akka ta'e homaa jechuun qixuman argine jedhe ka halaaluma jiraachuusaa qofa malee.
tarii warra isaaniin to'annoo jala oolchi ammaa naannoo meeksikoo jiru naan jettan kana gaafattanittu dhimmi isaanii maal ta'a sichi mana murteetiif dhiyaatu moo.
namni akkasitti garaa hafatee si dubbisu hin jiru namni kana jedhee annooti jedhu hin jiru.
Aadde Sintaayyoon abbaa warraa isaanii obbo Taayyeen amma waajjira poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo harka humnoota nageenyaa jiru jedhanii ammatti nyaata qofaa alaalatti kennuuf himan. Kan jalqaba wixata galgala dhufee mana sakatta'ee deetaa ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee danda'aa to'annoo jala oolches qaamuma wal fakkaatu akka ta'e ibsu.
Nuti poolisii federaalaa jedhaniiti. Gariin yuunifoormiidhaan jira kun siivilii uffateera.
Xalayee harkaa qabu turan immoo wanti isinitti agarsiisan jira?
Hin jiru akkas hin turre adeemsi jiru akkas hin turre xiqqoo akkaataan isaan ol seenanis kanumaan tuutan dhiibaniituma maali jennaan poolisoota jedhanii poolisii ta'uu yaa'u duubaan yuunifoormiidhaan uffate argaa jiraannus waraqaa eenyummaatis ilaalchisee dursuu qabu tasgabbaa'anii nama dubbisuufis xiqqoo jarjarsuu qabu ture.
Obbo Taayyeen yeroo sana mana turan immoo eessa turani?
Manuma turanii dhufaatii isaanii halkan keessaa sa'aatii shan sa'aatii sanirraa ka'ee haga sagalii fi afurtamii shaniititti sakatta'iinsarra turan jechuudha. Saniin booda fudhatanii deemanii iddoo isaan geessanis gaafannee federaal maal jedhanii meeksikoo jira gara gamoo keekeerii gadi tokko achi dhuftaniiti argattuu nuun jedhanii bariitoo dhaqnu achi taa'ullee sa'aatii shanii dhugaaniiti immoo asiin jiranii gara poolisii finfinnee achi maakalaawii yookaan soostanyaa poolis xaabaa jedhamu goorgiisitti dabarsaniiru jedhanii nutti himan. Har'as immoo achi jira jennee gaafa dhaqnu achi immoo gaddeebisaniiru gadi beeksisu.
Ganama isaas qaamotumti uffannaa poolisii federaalaa uffatan mana obbo Taayyee dhufuudhaan meeshaa hafe barbaanna jechaan deebi'anii dhufanii akka turan kan dubbatan Aadde Sintaayoon alas galgala qaamumti simbiraa dhufe mana sakatta'ee abbaa warraa koo fuudhee akka deeme itti himnaan ofirra deebi'anii jedhu. Sakatta'iinsa gaggeeffameenis gumiin humnoota nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa ibsa karaa saba imaalee biyya keessaaf kaleessa kenneen obbo Taayyee Danda'aa shakkii akka hedduutiin to'annoo jala oolchuu ibsee jira. Ibsichi akka jedhutti obbo Taayyee Danda'a aangawaa mootummaa ta'anii odoo jiranii maalna dibdeedhaan karaa saba himaalee hawaasaa fi idileetiin ibsawwan nageenya booressan tamsaasaa turuu fi ibsichi irratti abaa'oo shanee kan jedhamuun qaama eerame waliin illee hidhata qabaachuu fi sakatta'insaan rasaasa dabalatee meeshaawwan garaagaraa akka ragaatti argamu gumiin humna waloo nageenyaa ibsa kibxata baase keessatti eeree jira. kana malees jedha ibsi kun hordoffiin obbo Taayyee irratti gaggeeffame aangawaan kun hojii kennameef bitaatti dhiisuudhaan hojii paartii diiguu fi mootummaa fonqolchuuf yaaluu keessallee harka qabu turan jechaan shakkuu ibse dabalatas ibsicha irratti abaa'oo shanee jedhamuun qaama heeramettis namni miseensa ta'uunsaa bira ga'ame jedhame mana obbo Taayyeetti to'annaa jala oolfame akka jirullee dubbatee jira. dhimma kanarratti kan gaafataman adde sintaayoo lamaayyoo ati warraa obbo Taayyee Danda'a yaada kennuurraa of qusatanii jiran haala to'annoo jala oolmaa akkasumas immoo obbo Taayyeen yoom akka mana murtiif dhiyaatan ilaalchisee deebiin nuti poolisii federaalaa mootummaa Itoophiyaa irraa argachuuf yaalle hin milkoofne obbo Taayyee Danda'a bakka bu'aa uummata aanaa kiyyuu ta'uun kan filataman miseensa caffee Oromiyaa yoo ta'an fulbaana bara 2014 hanga guyyaa aangoorraa muummee ministeeraan kaafaman sadaasa bara 2016tti deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa turan. gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaa irraa.
hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa kan turan aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofuudhaan to'annoo jala oolfamuun isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. To'annoo jala ooluu obbo Taayyeetiin gama seeraatiin akkamitti ilaalamaa gara siyaasaatiinis akkamitti ilaalamaa waan jedhu irratti mitikkuu fiqaaduu ogeessa seeraa kan ta'an obbo Henooki Gabbisaatii fi. obbo Taayyee Ilaadhaa wajjiniin kan kanaan dura mootummaa keessatti hojjechaa turani dooktarri milkeessaa miidhagaatii wajjiniin haasaa taasisee jira ittaanis ni dhiyaata waliin haa hordofnume.
obbo Taayyee Danda'a deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii osoo aangoorra jiranii kanaan dura haala biyya sana keessatti aangoonni taasisaniin kan baratameen alatti fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii fayyadamuun gochaa badaa mootummaa keessatti dalagama jedhan qeequun barreessuunii fi maxxansuun beekamu aangawa mootummaa ta'anii qeeqota barreessuun isaanii gama seeraan isaan gaafachiisaa jechuun. ogeessa seeraa kan ta'an dooktar heenok gabbisaa as yuunaayitid isteetsi irraa gaafannee yommuu ibsan.
qeeqa isaan ji'oota darbanii fi torbanoota darban irraa kaasanii babarreessaa turan anillee carraa argadhee argaadhan ture ilaalaan ture akkuma nama tokkootti waa'ee nageenya biyya sanaa ilaalchisee rakkoon rakkoo mootummaatii rakkoo rakkoo korrapshinii yookaan immoo rakkoo malaammaltummaatu jira mootummaan fedhiidha hin qabu kan jedhutu yaada isaanii dhiyeessaa turan innumaayyuu namni kun ministeera deetaa nageenyaa yookaan immoo piis ministeera waan ta'eef dirqama akka mana hojii isaatti iyyuu qaba nageenyi akka dhufuuf yaada adda addaa kennuudhaaf an akka ogeessa seeraa tokkootti seera obbo Taayyee Danda'a cabsan hin argine.
humni waloo nageenya biyyaalessaa itiyoophiyaa guyyaa kaleessaa obbo Taayyee Danda'a to'annoo jala oolchuu isaa ibse obbo Taayyeen gochaa shororkeessummaan humnoota shakkaman waliin hojjechaa jiraachuun isaanii bira ga'ame to'annaa jala oolfamuu isaanii yommuu baranitti fuula miidiyaa hawaasaa irrattii fi ibsa garaagaraa maal na dhibdeen tamsaasaa fi kennaa turan jala Dr. Heenok Gabbisaa immoo yakka mitii jedhu.
Akkuma seera biyya sanaatti heera biyya sanaatti yoo ilaalle. Freedom of opinion yookaan immoo yaada ofii mirga yaada ofii ibsachuu kan heera jalatti kaa'ame waliin ilaalama yeroo baay'ee qondaaltonni siyaasaa biyya sanaa erga biyyaa badanii yookaan immoo erga biyyaa ba'aniitu mootummaa keessa turan deebi'anii qeequ malee achuma taa'anii maatii isaaniif ijoollee isaanii rakkoo itti dhufuu irraa baraaruu waan barbaadaniif biyya keessa taa'anii hin dubbatan erga biyyaa ba'anii dubbatu garuu kan obbo Taayyee Danda'a kan adda isa godhu achuma taa'ee. Otoo biyyaan bahintu akka dhuunfaattis muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin qeeqee mootummaa isaas qeeqe. Tarii kun pirootokoolii paartii inni keessa jiru waliin deemuu dhiisuu danda'a. Pirootokoolii paartii sana waliin yoo deemuu hin dandeenye iyyuu seera cabseeraa jechuu miti.
Ibsi karaa humna nageenya waloo mootummaan kenname akka eerutti Obbo Taayyee Danda'a kanaan dura miseensa abaa'oo kan turanii fi mana hidhaa keessa kan turan jijjiirama siyaasaa dhufeen booda dhiifaman kan gallakkifamanii fi carraa kennameef itti fayyadamuun hooggansa sadarkaa federaalaa fi naannootti itti gaafatamummaa adda addaarra turanii jala. Dooktar Milkeessaa Miidhagaa kanaan dura aangawa mootummaa kan turanii fi amma yuunaayitid isteetsitti kolleejjii albeeyoonitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Taayyeen mana hidhaa keessaa dhiifaman hin hiikamne hidhaa itti murtaa'ee fixatanii ba'anii barnoota isaanii. xumuranii waliin mootummaatti dabalamne jalanii obbo Taayyeen barreeffamoonni isaan maxxansaa turan nagaa barbaachaa jechuun ibsu.
Torbee lamaan darbe kana keessa mariin negosheeshiniidhaan mootummaan waloo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa irratti ijaaramu hunda hirmaachiseen nagaan xumuramuu qaba jedhee deddeebi'ee haasa'aa tureera. Mariin Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti. milkaa'uu dhabuuf mootummaatu itti gaafatama waan jedhus kaaseera. Sana sanarraa kaanee yoo laallee taayyeen barcuma kana dhiisee amma kana maal barbaade yoo jedhamee ilaalame haa bulusaa tutturuus wanni galeef jiru natti fakkaata.
Garuu immoo jedhu Dooktar Milkeessaan barreeffamni obbo Taayyeen gaafa aangoorraa kaafaman maxxansan waan sirriidhaa jedhu.
Yaadichi yaaduma dhugaa. yaada haqa dubbate Taayyee. Waan barreeffama taayyeen isa xumuraa kana barreesse irratti namni gaafii qabatee yaadu.
Ibsi humni waloo nageenyaa erga obbo Taayyee to'annaa jala oolchee baaseen akka eerutti obbo Taayyeen ofii aangawa mootummaa ta'anii osoo jiranii mootummaan fixiinsaa fi ajjeechaa kan raawwatu jechuun komateeraa jala. Barreeffamni obbo Taayyeen addatti muummicha ministeeraa maqaa dhahanii maxxansan seeraan. Isaaniin gaafachiisuu jechuun Dr. Heenokiif gaaffii dhiyeessineef.
Wanni tokko isa gaafachiisu hin jiru. Maaliif muummichi ministeeraa nama aangoo olaanaa biyya sanaa qabudha. Paabliik fiigariidha. Paabliik fiigarii keessaa immoo isa olaanaadha. So riiskii kana fudhatee riiskii arrabsamuu, jibbamuu fudhatee aangoorra jira. Kanaaf akkuma nama dhuunfaa tokko gadi ba'ee na arrabse jedhee himachuu hin danda'u. Otoo horma danda'ee muummichi ministeeraa qeeqamuudhaaf innumayyuu kun sirna dimookiraasiiti.
Dooktar Milkeessaa Miidhagaa Itoophiyaa keessatti waa'een dimookiraasii sadarkaa hin yaadamne irra ga'eera jedhanii gaaffii Oromoo qabannee dhaaba mootummaatti dabalamne muummichi ministeeraa daandii waliin jalqabne sanarraa kaasanii jedhu.
Muummicha ministeeraatu gaaffii uummataa hin beekuusi beekuus hin barbaadu. Ajandaa addaa qabatee. Gaafiin Oromoo achuma jira. Uummanni Oromoo achuma jira. Uummanni Itoophiyaa achuma jira. Biyya sana wanti raasaa ture wal dhabdeen beekamaadha. Muummichi ministeeraa kana hundattuu ilaalu paartii badhaadhinaa jedhee madda mariin deemna immoo jedhee waa'ee sabummaa dhaabaa jedhee waa'ee Itoophiyummaa uffadhaa jedhee.
Hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan galgala kanaa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan sagalee Ameerikaa VOA afaan Oromoo.com jedhaati nu barreessa. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tujube yoora. Pirodiisariin keenya Eliyaas Asmaare. gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee aan kan isin keessummeessaa ture bafqaadhu morodaa ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaan ta'aa nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.